arakoze mugenzi wacu wahejeje kudushikiriza amakuru ubu naho ni ca gihe c'ikiganiro c'umuziki mukunda cane
mu kiganiro cerekeye umuziki muri iki gitondo twaraganiye na desire nziza umuririmbyi ava mu burundi yamara muri iki gihe abangaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya texas mu gisagara ca dallas uwo shobora kwereka aratwumviriza kwidondora kurushiriza nkanguye kuramutsa abantu bose batumva ewe ndakanguye kuramutsa abantu bose ndabifuriza n'umwaka musha je nitwa nziza desire nkaba ndi umuririmbyi mu kinyarwanda ukavuga umuhanzi nkaba nturuka mu burundi nkaba sinturuka gusa mu burundi nkaserukira akarere kose ka east africa n'ibiyaga bitari uwaje ryari muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, ubu nkwiye imyaka itanu naje mu bihumbi bibiri n'indwi ukwezi kwa cumi na rimwe itariki imwe ubu nkwiye imyaka itanu n'amezi nk'atatu ku bacugura amaradiyo yanyu turiko tuganira na desire nziza muririmbyi ava mu burundi yamara abangaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya texas mu gisagara ca dallas mbere ko tubandanya iki kiganiro reka tubanze ducishe mwa- imwe mu ndirimbo ziwe yitwa kuzariwa
Season is sorry. Kilolo Nice Production.
kwa ajili ya nini sisi binadamu tuko na haraka ya maisha kila kitu ni pole pole ni vizuri kuwa na roho ya uvumilivu yenye subira tujue ya kwamba tumekuja bila kitu tutarudi vile vile majivuno ya dunia ni ya muda na maisha tunayo ni mafupi kuzaliwa tumevikota tukifa tutaviacha kuzaliwa tumevikota tukifa tutaviacha nahitaji msaada wako na we unahitaji wangu pia hapa tulipo tunahitaji nahitaji msaada wako na we unahitaji wangu pia umoja ndiye nguvu majivuno ya dunia ni ya muda na maisha tunayo ni mafupi Kuzaliwa, tumevikota, tukifa, tutaviacha. Kuzaliwa, tumevikota, tukifa, tutaviacha. Dunia siyo mbaya, binadamu ndo wabaya, hawapendelei kuona
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubandanya kuganira n'umuririmbyi desire nziza n'igihe mpamvu yatumye uza ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika kuza ngaha muri leta z'ubumwe za amerika byavuye n'agashimwe nari naronse ku ndirimbo yitwa baho ureke abandi babeho ni indirimbo iremesha abarwayi ba sida akora abantu nk'abandi rero iyo ndirimbo hari eh, association y'abanyafurika bari ngaha dallas hanyuma bakaba barayishimye nicyo gituma bace bampamagara ndagatora agashimwe banyibonera mu maso uririmba kenshi mu ndirimbo zawe umuntu ariko arumviriza uririmba mu ndimi z'ikirundi igiswahili hari n'aho ucishamwo n'igifaransa ni kuki wahisemwo izo ndimi zose mu ndirimbo zawe indirimba gusa izo ndimi n'ikinyarwanda ndashyiramo ndetsemo kubera akarere turimo kandi igifaransa nacyo ni kubera urazi ko abadukoronije barababirigi bavuga igifaransa wumva nashatse ko akarere kacu kose kacumva ubu si izo ndimi gusa nshaka mvange n'igispanish kuko nicyo kirimi cya kabiri ngaha muri amerika mbese n'izindi ndimi zose zibaho ku isi urazi ko indirimbo itagira imipaka indirimbo ntizigira imipaka turiko tuganira na desire nziza umuririmbyi murundi aba ahangaha muri amerika imbere yuko tubandanya iki kiganiro dusubire ducishemwo indirimbo muzo wasohoye yitwa wowe
J9 Music.
This is the Sari Kilolo 9 production. Production, production, production, production.
amahera menshi amazu meza nankanka iyo miduga yose ibindi byose ntacyo bimbwiye umutima wawe wonyine niwushimisha cyane kandi ukongera ukandemesha haba mu mubabaro cyangwa mu munezero haba mu bitekerezo uhora undi ku mutima haba mu mubabaro cyangwa mu munezero ninde yoza kuruta iyo basanganywe nkabura byose ndabona wowe hajyana na kimwe kizuza kikuruta nkabura byose ndabona wowe ese ubwiza bwawe bwatumye umusoza akajwi kawe niko katumye inyoni ziririmba ubwitonzi bwawe bwatumye ijuru ryera derere ngira icyo nokora ngira icyo nogera kugira ngo ndakwereke atawundi nyitaye atari wewe taye na wundi no kwizera wamyura ikibasumba wamyura uwa mbere nanje ndakwemereye zo kubera mwiza mu bandi
Yo, yo, si je n'ai rien, non rien ne compte, car c'est toi que je vois, car c'est toi que je veux lorsque je ferme les yeux. T'es ma douce, t'es ma belle, et ta beauté m'ensorcelle. Faisons route ensemble afin de nous donner des ailes. Si je n'ai rien, non rien ne compte, car c'est toi que je vois, car c'est toi que je veux lorsque je ferme les yeux. T'es ma douce, t'es ma belle, et ta beauté m'ensorcelle. Faisons route ensemble afin de nous donner des ailes.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turi kumwe na desire nziza umuririmbyi wo mu burundi abangaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya dalas mu gisagara cya dalas mu ntara ya texas abacuraranzi b'umuziki cyane cyane abava mu karere kacu kenshi baravuga ko bigoye kwibeshaho umuntu azeye gusa kuri uwo mwuga wonyine niko bibona kubikwereke ibyo bavuga nibyo urazi cyane cyane muri afurika iwacu ni ibintu bigoye cyane kuko nta mategeko ahari akingira ibyo umuntu aba yasohoye iyo bayo mategeko bayakingira umuntu yo kwibeshaho mugabo rero uri hanze ho birakubeshaho si cyane mugabo bisaba yuko uguma urondera izindi ndimu ugakora cyane kandi ukarondera n'abantu bagufasha ariya manzu bita amamezo de production mugabo bizotinda biza buke buke mugabo ku byerekeye twebwe muri ibi bihugu akazi k'umuziki siko gusa gatubeshejeho dukorako n'ibindi ibyo abantu bavuga kenshi usanga bigabuye mirongo itanu ku ijana kimwe kimwe gitwa mirongo itanu ku ijana kugira ngo ubeho cyangwa iyo miziki ikubesheho utereza gukora byose watanguye kuririmba ryari watanguye kubona ko ugiye kugira umwuga ryari murakoze kumbaza icyo kibazo eh, natanguye kuririmba kuva kera abanzi ababyeyi banje bene wacu abana twiganye abantu twabanye barazi ko nabitanguye kuva kera nkiri umwana muto cyane nabitanguye nkifite imyaka itandatu indwi nafata amakopo nkashira ko amashashe nkaza kwibarabara nkavuza abantu benshi barabizi ko natanguye no ku mateleviziyo y'u Burundi barazi ko um, mfite amasanamu natanguye ndi umwana muto barabizi kandi kubona narageze ijaha ndashimira cyane kuko nari mfise umarume yitwa Kirundo Gerard niwe yabinyigisha ndi umwana muto kandi nkana nakunda kuraba indirimbo ku mateleviziyo nakunda kuraba amakonseri ya kera urumva kandi nari ahantu nari ntuye ahantu twavukiye ni ahantu imiziki yaguma ita- wumva imiziki ariyo nka y'amarukese twa twavukiye mu buyenzi amarukese ya kera yo mu buyenzi ariyo za jasmine ariyo za shani mu bwiza ariyo marukese abantu bitwa bakitantose urumva kuma muri iyo generasiyo gushikaho ubu izo ndirimbo gushika n'ubu nizo zamaye nk'impapuro ngaha muri amerika kuko mu kwidekara kugira uronke impapuro zo ngaha benshi baba bafise impamvu ziberekeye mugabo je nideka ushaka guteza imbere indirimbo zanje kandi nkashaka guteza imbere akarere k'iwacu kubacugura amaradiyo yanyu turiko tuganira na desire nziza umuririmbyi ava mu burundi abangaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya texas mu gisagara ca dallas imbere yuko tubandanya tubumvishe iyindi ndirimbo yiwe sinzoguheba
Desire, desire, desire, desire.
Sizokureba, sizokureba wowe, kuko umushaha wanjye watoye wowe. Sizokureba, sizokureba wowe, kuko umushaha wanjye watoye wowe. ishugwe nkawe noribura noja hehe witonze nkawe nomubura ngitwa wande uri cize kwacu umutima wanjye nawe uzoza kundutira wowe uri cirore ribona mu buzima ribona mwamagara sinzopfa nkuhevye uri gisharizo gishariza umutima wanjye buri munsi nacu uzobura jewe nkiriho kandi ibiza byose biri imbere sinzaguheba sinzaguheba sinzaguheba wowe kuko umushaha wanjye watoye wowe sinzaguheba sinzaguheba wowe kuko umushaha wanjye watoye wowe mawazo yangu yote fikira zangu zote ni kwako nikikukosa wewe siwezi pata mwingine sogea karibu nikupe penzi pangi kuwakisi ungiona moyo moyo wangu wote mipango ninayo wakitaka waseme wakitaka waache mimi kwako sintokuwacha sintokuwacha baby baby baby Sintakureba, sinzakureba wowe, kuko umushaha wanjye watoye
Firestone.
Mon cœur veut t'aimer, ce sera d'en finir. Quand tu me quittes, mes larmes, je saurais pas les retenir. Sans blague, jamais j'aurais pu tenter de fuir de tout ce qu'on parle de nous. Comment nous en sortir Ça m'agace, des fois ça me tourne la tête tellement ça me dépasse. Je me demande à chaque instant s'il faut que je m'efface. Mon cœur glacé attend ta chaleur pour sentir ta fusion. Ton amour est devenu pour moi une vraie prison, isolée, loin à l'horizon. Car avec toi, je conçois de construire un nid de pigeons USA, Dallas, Texas. This is a sorry, sorry.
turiko tuganira na desire nziza muririmbyi wo mu burundi aba ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu majambo make niyihe migambi ufise mu gihe ca vuba no mu gihe kiri imbere ku vyerekeye umwuga wawe mu majambo make imigambi ifise no gusohora albumu video ubu nasohora albumu igira kane muri kariyeri nagize iyo albumu ikaba yitwa un hanyuma mu migambi iza mfise concert nimirije sinzi nimba ari mu kwezi k'umunani kw'icumi muri australia murazi ko muri australia haba abantu b'iwacu b'akarere k'ibiyaga bigari abarundi abanyarwanda abatanzania abakenya mbese n'abakongomani iyindi migambi nimirije ni uko aya masanamu y'izi ndirimbo ni uzigira mu muco gakondo mu muco tradition mu muco w'iwacu mu kinyafurika nshaka kwerekana amayetaje yo muri amerika cyangwa nerekane ibintu byiza byo muri amerika nshaka nerekane ubwiza bwa afurika niyo migambi mfise iyindi migambi mfise ubu ndiko nditegurira gutaha mugabo sinzi njyari sinobesha abantu ngaha mugabo abantu b'iwacu ndabakumbuye kandi nanje barankumbuye nimirije kubereka ibintu byiza kandi ibintu biteza imbere akarere kacu mbese na afurika yose mu kurangiza muri make n'ubuhe butumwa ufise woha abaririmbyi nkawe cyane cyane abo mu karere kacu hamwe n'abakumviriza bakunda umuziki wawe cyane cyane abakiri bato impanuro noha ni uko rinjohera cyane mu gihugu murazi twe twatanguye igihugu kiri mu magume ico gihe hari za mirongo icenda na kane ico gihe batubona nk'abasazi nk'abantu badakomeye kuko urwaruka rwinshi urubyiruko rwinshi rwajya mu bintu by'ingwano mu- mu bintu byo kunyura umugi byo kugira bya bindi by'amariga twe tuzibitangura batubona nk'abasazi mugabo rero ubu babibonye yuko ko umuririmbyi cyangwa umu artiste uwo ari we wese ko ari umuntu yoteza imbere igihugu kandi akerekana akamaro k'ivyo akora Eh, ndashimira cyane kuko ubu mu gihugu ubu abantu basigaye biyumvamo indirimbo z'iwacu basigaye biyumvamo abartiste b'iwacu ubu basigaye amasosiyete abahamagara kugira amakompetisiyo ubu biraturyohera cyane ubu abartiste barabaye benshi kare icyo bababwira ni uko gusa ikintu cyose ari buke buke mugabo icya mbere boshyira imana imbere kuko imana niyo itanga byose kandi bihangane nabo batoronka ikintu bagume bakora ejo n'umunsi ibintu bizotera imbere abantu nabo batwumviriza abantu bakunda indirimbo zacu n'abatazikunda icyo ndabifurije ndabifurije kuronka amahoro mu mitima nuko borushirizaho gukunda akaranga k'iwacu kuko izi ndirimbo turirimba ni hamwe nyene abantu batavukiye ngaha mwokumva indirimbo ngaha muri amerika baririmba ni ibintu bitagira umutwe n'amaguru si kuvuga ngo ni indirimbo ngo zishobora guhanura muga nuko abantu bavyiyumvamo babigura nuko dusaba rero abantu b'iwacu nabo boshyigikira ibintu vyacu bibumviriza ivyo hanze gusa ivyo hanze simvuze ngo ivyo muri mu kongo cyangwa mu rwanda cyangwa mu muno no bumvirize indirimbo z'ikinyafurika iwacu bareke ibi vyino hanze i burayi amerika bakunda ivy'iwacu ko ivy'iwacu muri afurika nivyo bifise akamaro nivyo vyigisha nkaba kandi ndabifurije uyu mwaka uzobere w'amata n'ubuki kandi w'amahoro mu gihugu cyacu na cane cane ubu mubona yuko abantu batakimerewe neza ubuzima busigaye buzimvye abandi bantu basigaye bangara ubu twari tuzi ko ibintu vyaheze ahubwo biguma vyongereka nkabwira abantu b'iwacu imana irababona umunsi n'umunsi igihugu cyacu kizoronka amahoro nk'uko ibi bindi bihugu byo nga tu- tubayemo bifise amahoro urakoze cyane yari desire nziza umuririmbyi aturuka mu burundi aba muri iki gihe ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya texas igisagara ca dallas twariko turaganira ku vyerekeye umwuga wiwe wo kuririmba n'imigambi afise n'ivyiyumviro ashikiriza abamwumviriza n'abakiri bato turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze murakoze cyane ndabashimiye dusezeranire ku ndirimbo yiwe inkoni y'umutima mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha
Désiré mon pao, papa Tchoussa. MM Planète. Kilulu 9 Production.
nimsihi Mungu Baba, ndiye atamaliza matatizo yako. Binadamu wa kupenda kwa faida zake, lakini Mwenyezi Mungu akuombi kitu, hatuishi kwa ajili ya mtu, tunaishi kwa nguvu zake Mungu Baba muumbaji wa mbingu na dunia.
Loulou le Burundais, Cape Town. C'est le monde à Texas, Dallas.
Inkoni y'umutima ni iki? Imbo ya roho ni nini? Kwinumira, kwinumira. Kwinumira, kwinumira.
Bellarmine, Bella World.
Iyatari kuba pesa nzosaba. Iyatari kuba Patrick Putaslay. Ereki atari kuba luini buwekwa Iatari kuba ichinu karibera Nativa kiena selembonda Texas Emile Polo sengi yumva desire Alain Chris Claude Munezero